dura dursoo suuraan tun suuraa huud jedhamti isiin suuraa makkaati aayata kudha lammeeysa'a kudha torbeeysa'a dhibbaa fi kudha afreeysa'a malee isiin ta madiina'aati aayaan is'ii waliigalli dhibbaa fi diidamii sadi lakkooysi is'ii kudha sadi isiin eega suuraa yuunusii buute bismillaahi irrahmaan irrahiim jalqabni dubbi'ii maqaa rabbii qananii guddo'oo xiqqo'oon nama qananiisuti alif laam raa jechi kun harfii arabaa sadiirraa walitti qabame ma'naa isaa rabbumaatu beeka je'anii dhiisu'uutu gaari'i haa tayuu ulamaa'in gariin akki ji'u jechi alif laam raa kun maqaa rabbii sadii nuu hima jedha harfiin alif a ta jennuun ana allah jechaa nuu himti ammoo harfiin la laam jechu'u laxiifun jechaa nuu himti ammoo harfiin raa rahiim jechaa himti ammoo namni gariin akki ji'u wanni rabbiin harfii sadeen tana dubbateef akka waan warra arabaa kan qur'aana rabbiin hin buufne muhammadiitu tolche je'uun qur'aanni harfii isin beeytan tan akka alifii fi laami fi ra'arraa walitti qabame takkaa walitti qabama mee qur'aana akka isaa isin warra akka muhammaditti afaan arabaa beeku fida takkaa suuraa takka gabaabduu takka suuraa qur'aanaa fida. akka waan rabbiin isaanin jedhuuti duuba fiduu dadhaban kitaabun uhkimat aayaatuhu qur'aanni kun kitaaba aayaanni isaa akkaan miidheeyfamte gara jechaati fi gara ma'anaa dhalle'een akkaan tolfamtee jabeeffamte summa fussilat qur'aana aayaanni isaa addaan babaafamtee addeeffamte addaan babaafamuun wal duraa duuban bu'u takkaa aayaanni gariin heera himtee gariin tawxiida himtee gariin gors gariin oduduroo dubbatu min ladun qur'aanni kun. rabbi biraa dhufe nama biraa miti hakiimin rabbii hikmaa qabu kan waan malu malee hin dalayn khabiir rabbii waan hunda keessa beekutu qur'aana kana buuse isarraa dhufe allaa tacbuduu illa allah wanni rabbiin qur'aana buusef akka rabbii tokkicha malee waan biraa hin dhibaanne'eefi takkaan gabbarre'eefi innanii lakum minhu nadhiir an nama rabbirraa isiniif ergame kan yoo kafartan azaaban isin sodaachisu wabashiir kan yoo amantan jannataan isin gammachiisu wa an istaghfiruu rabbakum ammas wanni itti yaamamtan dilii yookaa cubbuu hundarraa araarama rabbirra barbaadu summa tuubuu ilay eegasii ibaadaadhan gama rabbii deebi'aa akkana jechuun amana'aa fi araarama rabbirra barbaada'aa eegasii ibaada'atti jabaadhaa waan gaarii dalagaa jechuu يمتعكم متاعا حسنا ربين قافس addunyaa tanarratti isin qananiisaa qananii gaarii addunyaa isinitti bal'isee jiruu isin tolchee ilaa ajalin musammaa hanga duutanitti ويؤتي كل ذي فضل فضله أمو آخر أتي نما دلقا غاري إذا إيه الدميسي دلق هنداف سواب يوكا غلط إذا إيه دتشا دتشا قل إيه كنا بيخا وإن تولوا يوانا أن إسنتين أفك إيه بلو ددني إرا غرقلتن فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير ونن أن إسنيف صداد عذاب قيا قد آتي سن قيا قيام آتي ربين قيا قيام إسن إتات أن صداد أجتشو إلى الله مرجعكم إيقدوتني قال ربيتي ديبتني bakka itti jalaa baatan hin qabdan wahuwa calaa kulli shay'in qadiir rabbiin waa hundarratti dandaya'aa beeka alaa innahum yasnuuna suduurahum dhagayaa ormi munaafiqaa sun qalbii isaanii haqa qeebalu irraa maran takkaa dachaasan liyastakhfuu minhu rabbi irraa dhokatuu barbaadu'uuf jecha akka rabbiin rasuula fi orma islaamaa waan isaan dalagan hin beeysifne'eef alaa xiina yastaghshuuna thiyaabahum dhagaya hoggaa isaan huccuu isaanii ifitti maran takkaa هجوجا يعلم ما يسرون ربين وان إسان هجاسا دلجا تكاجأ نبيخة وما يعلنون أكسما وان إسان در باسنس نبيخة رب الرا أختون إسان هم فيدوا أخت لين دندين إنه عليم بذات الصدور ربين waan qalbii namaa keessa jiru beekaa waan dhoysa'aan dalaganii fi kaanillee nama gaafatu'uu taa'a darsiin dhibba lamaa fi sagalii hangan darsii tana. وما من دابة في الأرض وان ربين أومي لفتنا الرجل تكاديم هندي إلا على الله رزقها رزقين إساني ون إسان جراتنين رب مر جرته ملئ نما براتي مت رب مات رزقي إساني هرو إسان ناتشسي أباسو إفكبسيسه أرجما إسات ويعلم مستقرها ربين wahayyuu waan uumame hunda bakka addunyaa tanarra inni taa'u ni beeka wamustawdacahaa bakka eega du'ee taa'us ni beeka takkaa bakka isiin dudda abbaa irraa teessu fi gadaamessa haadhaa takkaa fillee isiin keessa teessu. rabbiin ni beeka jechu kullun wanni lafarra yaa'u fi wanni birralleen fi kitaabin mubiin kitaaba waa adda babaasee himu keessatti katabamee jira sun kitaaba lawhal maxfuuz jedhamu kan wanni rabbiin uume hundi keessatti katabamte nama hunda takkaa waa hunda isaa fi umrii isaati fi rizqiin isaa gaafa inni dhalatuu fi gaafa inni du'u bakka inni taa'u fi bakka inni itti godaanu hunda lawhal mahfuuz san keessatti rabbiin katabee jira وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ربين سن إذا سمئي في دتشي هنغ قيا جها كيست أومه الهدر هنغ قيا جمعتت قيا جهن كان كيست أوم كان ويتي تقو كيست أومه فتودا ديو أكاتا دلقاء gabroota isaa barsiisu'uuf akka waan waytiin takka waan waytii takka keessatti hin dhumne waytii biraa keessatti fixan وكان عرشه على الماء أرشين ربي أدوث مئي في دتشين أومن درة أوممتي bishaanirra dhaabbatti ammoo bishaan qilleensarra dhaabbata arshiin irra guddoo waan rabbiin uumerraayi liyabluwakum wanni rabbiin sami'ii fi dachii uumee waan dantaan waan dantaa yookaa faayidaa teessan qabu isaan lamaan keessatti isinii uumeef isin mokkoru'uuf isin laalu'uuf ayyukum ahsanu camala nama isinirraa akkaan rabbi dhagayu kan galata isaa galchu mul'isu'uuf ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت يو أرم كفارتين إيقدوتني خافمتنيتي gaafatamtan jette layaquulanna alladhiina kafaruu warri rabbitti kafare akki ji'u in haadhaa illaa sixrun mubiin qur'aanni eega duutanii ni kaafamtan je'uufi wanni ati jettu kun sihiriidha waan hin jirre hijiba je'an ولئن أخرنا عنهم العذاب yoo orma kuffaararraa azaaba booda'aansine ilaa ummatin macduuda hanga waytii beekamtu utti ummatin jechuun waytii jechu'u layaquulunna maa yaxbisuhu wanni ormi kuffaaraa jedhu qishna'aaf jecha maali wanni azaaba nutti bu'uu dhoowwe دوب ربين أكجئ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم دغيا أزامن قيا إسان التقفه إسان الران ديفمو نمن إسان الران أو جر وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون دوب قاف إسان التبؤ ون إسان جرجر سيفة اتمرسي azaabni isaan maaltu nutti bu'uu dhoowwe je'anii qishnaa godhan isaanitti marsee bakka itti jalaa bayan hin qaban ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة نما كافرا يو رحمة خينيا أن تمسيف هري إسا كنني فيا إسا كنودا ثم نزعناها منه دوب إيجسي وان إسا كنن إرا فون هيوم سنة ركب ستشيفنة إنه ليئوس كفور إني نما أكان رحمة رب الراتئة رب كفروا جبيس ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته أمو يو إيغا درران تكا إيغا دررمي نعمة يوكاك أناني أن تمسيفني يو إيغا ركتي بل أتبافني يو إيغا هيومي درومسني eega dhukkubsatee fayyifne layaquulanna dhahaba sayyi'aatu cannii cinqiin jiruu tiyya hammeessitu narraa deemte je'a innahu lafarixun inni sanii wajji akkaan gammadee if guddisa malee rabbiif galatan galchu ni irraanfata faquur inumaa waan rabbiin isaa kenne kanaan namatti boona namatti dhaaddata namni akkanaa kun warra azaabati illa alladhiina sabaruu haa tayuu warri balaa yookaa cinqii isaanitti buuterratti obse kan rabbumaatu nutti buusee isumaatu nu furaa beeku وعملوا الصالحات كان هقا ربين بل أتي إسام باسه وان قاري دلقا هك أنا مات في هك ربي إيقتني أولئك لهم مغفرة وأجر كبير جرس أرار ما في جلت قدا أبا سن جنتا فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك يا إرجماك يا محمد قري وان أمة التجيس جنة سر التبوفنة وان إسان التجيس إيفت فكاتة نران قبلني صدعاف وان جبيسني أبتو أبو إسان الرا أجرتوه وضائق به صدرك أما اللي سببا قرآن إسان الربتك أرأو تف قلبين تي سركة فكاتة أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز وان أرمي قرآن ددسن يو قرآن نكن waan dhuga'aa kan rabbiin buuse ta'e maaliif horiin guddaan irraa nyaatee nama nyaachisu isarratti hin buune naan je'anii soda'aaf jecha aw jaa'a macahu malak takkaa maaliif malaayikan isa dhugo oomsu wajjin dhufne je'anii sodaadhaf hoggaa qur'aana irratti qaraatu qalbiin si rakkatti fakkaata haa ta'uu hin rakkatinii waan sirratti buufne hunda isaanirratti qara'e isaanitti geesse akkana naan je'anii fi akkana tayanii hin sodaatin innamaa anta nadhiir wanni sirratti jiru waan nuti sirratti buufnen isaan sodaachiftee waan itti geessi siin jenne isaanitti geessu waan isaan barbaadanii miti wanni isaan nabi muhammadirra barbaadan yoo ergamaa rabbii ta'e diinaggeen guddoon isarratti bu'uudha. takkaa malaayikan hoggaa nabi muhammad waa dubbate ee dhugaa jettee dhugoomsitu wajji dhufu tanaaf rabbiin waan isaan fedhanii miti mu'jizaan sirratti buuse mu'jizaan an sirratti buuse itti geesse dalagaan tee waan rabbiin buuse itti geessitee isaan sodaachisu akka jallinarraa deebi'an je'een والله على كل شيء وكيل ربين وهند الرت وكيلا وهيو قبك أبا نأرقا كان وان إن بوسئ eebaleef galata galcha kaan ni qixaaxa am yaquuluuna aftaraa si ormi kuffaaraa sun qur'aana rabbiin hin buufne muhammadiitu if biraa kaasee je'e je'anii قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات دوبة ون إسان جت ما إسن والرأفان أربا بيخو سورة قرآن تك سورة قرآن تن وان دبري في وان أفاتها تن أقاء دبت إفبرا كاسادا في داجئين wadcuu man istaqactum nama yaammatuu dandeessan kan suuraa kurnan akka suuraa qur'aanaa fidu irratti isin gargaaru yaammadha min duunillaah rabbi achitti in kuntum saadiqiin yoo rabbiin qur'aana kana hin buufne jechuu keessatti kan dhugaa dubbattan taatan rabbiin hoggaa duraa suuraa kudhan fidaa je'een ammoo eegasii suuraa takkittii fidaa abbaa feetaniin gargaarsifadha'a je'een fa'in lam yastajiibuu lakum duuba yoo warri isin gargaarsifattaniin isin gargaaruu didee isinii dirmatuu baate. فاعلموا بيخا يا ور رب التكفر أنما أنزل بعلم الله وأن محمد الرتب بوفمه بكم سربيت بوفمه محمد افبرام سنه وأن لا إله إلا هو أما اللي ربي توكتش ملي ربي براهن جرو بيخا فهل أنتم مسلمون؟ eega akkatti ragaan qur'aana rabbiin buusu'uu isinii mul'ate hin islaamoytanii waan rabbi ji'u waan rabbiin ji'u hin dhuga oomsitanii amanaa jechu من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نمن جرو الدنيا آتي في فايا إسئي فدو kan aakhiraa hin dhuga oomsine nuwaffi ilayhim acmaalahum fiihaa addunyaa tana keessatti galata yookaa sawaaba dalagaa gaarii isaan dalaganii isaaniif kennina akka yoo sadaqatan rizqii isaanii heddommeeysu'uu tattaa addunyaa itti bal'isu'uu akka yoo rahima ifitti qaban umrii isaanii dheeressee itti bal'isu'u wahum fiihaa laa yubkhasuun isaan addunyaa tana keessatti waa takka galata dalagaa isaanirraa duraan irratti ulaa'ika jarri akkatti kufri irratti hafee addunyaa maraqatee وان فدو أرجت سن الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ور آخر أتي إبد ملي وان بران قبنه وحبط ما صنعوا فيها والنئسان دلقا آخر أتي درا بده سواب إرت أرجة وباطل ما كانوا يعملون wanni gaariin isaan addunyaa irratti dalagan hundi waan bada'a kan sawaaban qabne waan sharxiin dalagaan fayyaa taatun dhabamteef jecha sharxiin yookaa haraan dalagaa gaarii addunyaa irratti dalaganirratti sawaaba argataniin rabbitti amanu. rabbii addunyaa aakhiraa uume dhuga oomsu. أفمن كان على بينة من ربه سنمن خرائف أرت جرو كان إفا ربي هركات أب إفان قرآنا namni ifaa harkaa qabu nabi muhammadii fi warra isatti amane wayatluuhu shaahidun minhu kan ragaan rabbii kan isa dhugo oomsu duuba jiru ragaan rabbii kan nabi muhammad yookaa qur'aana dhugo oomsu kan itti aanu takkaa jala deemu jibriilii yatluu jechuun itti aanu jechuu ومن قبله كتاب موسى كان أملي كتابني نبي موسى كان قرآن دربو فمه إماما وان دين آكيستي خران نمك أجيل شاء سنتوراتي ورحمة ور إسان الرتبو فميف رحمة تياء akka nabi muhammad ergamaa rabbii kan qur'aanni irratti bu'e ta'e ragaa bayuu fi namni akkas hin ta'in wahi akka tokko wahi akka tokko taya hin tayu jechuu namni karaa jallinarra jiruu fi kun walqixaa miti jechuu ulaa'ika yu'minuuna bihi warri ifaa rabbii harkaa qabu nabi muhammadii fi warri isa jala deeme qur'aanatti amanan waan inni je'u ni dhugo oomsanii jannataatu isaanii qophaa'e ومن يكفر به من الأحزاب أرم كفار الراء نمن قرآن مرمي اتكفره فالنار موعده ibiddi azaabaa bakka inni itti deebi'u takkaayuu itti bu'u takkaa qubatu falaa taku fi miryatin minhu qur'aana kana hin shakkin innahu alhaqqu min rabbik inni waan dhuga'aati kan rabbii keetirraa sii dhufu ولكن أكثر الناس لا يؤمنون هاتيوا irra hedduun namaa hin amanu ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أين نمني نما ربين هرياك أبا تكا الموك أبا جئ خجب رب الرخائر دلي هجته كان إسر هجته هنجر جتشو أولئك جر خجب رب الرخائسون Rabbiin shariika yookaa masaanuu qaba takkaa ilmoo qaba je'anii yucraduuna calaa rabbihim guyyaa qiyaama'aa rabbirra fidaman gaafatamu jecha wayaquulu al-ashhaad duuba warri ragaa isaanirratti bayu malaayikonni malaayikonni rabbii akki ji'u haa'ulaa'i alladhiina kadhabuu calaa rabbihim jarri kun warra kijiba rabbii isaanirra kaaye alaa la'natullaahi cala aalimiin abaarsi rabbii warra hiriyaa rabbiif godhe irratti haa jiraatu alladhiina yasudduuna can sabiili illaah warra karaa rabbii diinaa isarraa nama dhoowwu wayabguunahaa ciwajaa kan karaa islaamaa jallinaan barbaadan Akkaataa hama'aan namatti odeessanii akka namni irraa dheeysu godhu'uu jecha akka qeessonni awurobba'aa orma kiristaanaa islaamarraa dhoowwu'uu jecha islaamni akkana ormi islaamaa akkana je'anii waan hamtu'uun itti odeessanitti. وهم بالآخرة هم كافرون جر خرار بالرا نمت أوو كان إسلام أكمل نمت الإسسن ور آخر أتي كفر كان قيام برو ندفا هن أمسن أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض جرس الدنيا تنرتي Rabbiin dadhabsiisan bakka qixaaxa rabbii jalaa itti bayan hin qaban. وما كان لهم من دون الله من أولياء أما اللي ربي أجت نما إساني درمت كان قطاط ربي إسان الرادوه أبا يضاعف لهم العذاب جرسا عذامني دتش دتشا إسانف قدما وان إسان إفي جلتني نما برالي جلسني في جتش ما كانوا يستطيعون السمع جرس كفرمان إساني جباتو كيس حتى دقيو إنما هندن دين تكا ور حتى دقيو دن ديو هنتاني وما كانوا يبصرون أما اللي haqa jibbuu keessa haqa inuma hin argan yookaa warra argu hin taane ulaa'ika alladhiina khasiruu anfusahum jarri sun warra lubbuu isaanii balleeyse takkaayuu khasaare waan qixaaxa zalaalami'ii mudataniif jecha وضل عنهم ما كانوا يفترون وان إسان الدنيا تنرت خجبني Rabbiin hiriyaa qaba je'anii rabbii achitti gabbaran hundi harkaa baddee waa takka isaanii hin tartu takka isaan hin fayyaddu. Laa jarama annahum fil aakhirati humul akhsaruun akka jarri sun aakhiraatti nama hundarra akkaan khasaarame shakkiin hin jiru. Jarama jechuun haqumaan. takka shakkiin hin jiru jechu darsiin dhibba lamaa fi kudha tokkoffaadhaa hangan. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ور ربت أمني وان قاري دلقي وأخبتوا إلى ربهم كنين قر ربي إساني ديبئني عبادا إسات متأنا أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون إسان ور جنتاتي زلالمي جنة كيستاء مثل الفريقين ور ربت كفري في ور ربت أمن يو المديك أبني لال ون اتفك فمن كالأعمى والأصم كافر nama ballaa yookaa jaamaa waan garre ammallee duudaa waan dhageenye fakkaata. Walbasiiri wassamiic ammoo mu'minni wanni fakkaatu nama waa argu kan waa dhagayu. Akkana jechuun kuffaarri haqa hin argu hin dhagayu ammoo mu'minni haqa ni argaa. ni dhagaa jechuu hal yastawiyaani masalaa duuba kaafiraa fi mu'minni fakkeessaa keessatti wal qixxaayanii hin qixxaayan jechuu afalaa tadakkaruun si akka wal qixan tayin beeytanii gorfamtanii hin qajeeltanii ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه نبي نوح جأمه dhugumaan ummata isatti erginee jirra. Inni lakum naziirun mubiin duuba itti ergamnaan wanni je'een yaa ummata kiyya nama dirree baasee nama dirree baasee isin qajeelchu allaa tacbuduu illa Allah rabbii tokkicha malee waan biraan ibaadinaa je'ee. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم يود الدني ربي أتشتي نما برا يوكاوان برا إبادا تكا جبرتا أزامني قيا جبا أزامني إسك هيس نمت بؤ أكان نما لالس إسنت بؤ أن صداتا أزامني إسن لالس الدنيا آخر أتي isinitti bu'uudhan sodaadha jechu فقال الملأ الذين كفروا من قومه دوب إني أكس جنان أمة إسرى ور قرقدان إجنم قوتو هيوني رب التكفر أكن بنوح جئ ما نراك إلا بشرا مثلنا يا نوح أتي نمما أك خينيا تيوك ملئ وان أتي نرج آلتن hin agarre akkamitti sitti amanna maaliif mootii takka malaayikaa hin ta'in yoo haanatti amananii feete وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي أمس نما ست أمني سجل ديمو نما جلي يوكا دري waan arge odoo ifirraan hubanne odoo ifirraa dubbiin laalle itti seenu malee nama biraa kan sitti amanu hin agarru wamaa naraa lakum calaynaa min fadl sii fi warri sitti amane waan nurra caaltaniin hin agarru kan sanii jecha isin jala deemuu keenya haqa godhattaniif bal nadunnukum kaadibiin inumaa isin waan jettan keessatti kijiboota kijibdoota ta'uu isin seena ni kijibdan malee ati ergamaa rabbiitii miti jechuu isaaniiti qoola yaa qawmi jennaan nabi nuuh akki je'een yaa ummata kiyya ara'aytum mee naa odeessaa mee maal jettan in kuntu calaa bayyinatin min rabbii yoo karaa ifaa rabbiin naa ajaje irra jiraadhee wa aataanii raxmatan min cindihi rabbiin nabiyyummaa of biraa naa kenne facummiyat calaykum duuba wanni sun isinirraa dhokattee akkan an ergamaa rabbii ta'e beekuu baattan anulzimukumuuhaa sin nuti waan san qeebaluutti isin giddinaa takkaa isin dirqinaa wa'antum lahaa kaarihuun odoo isin jibbitanuu isin dirquu dandeenyu jechuu ويا قوم لا أسألكم عليه مالا ammas akki je'een yaa ummata fi an karaa rabbitti isin yaamuu kanarratti horii isin hin kadhadhu waa takka isinirraan barbaadu in ajriya illaa cala allah galanni kiyya yookaa sawaabni kiyya nama biraatii miti rabbuma kiyyarra naa jira isumaatu galata naa galcha وما أنا بطارد الذين آمنوا أن ور رب أمنه كان إثن إفبرا أرئنان جدا سن نما إفبرا أرئومتي إنهم ملاقو ربهم إسان إيجدو أني كأنيتي ربي إساني أرجني دوبة ربين نما إسامي إرّا haqa isaanii fuudhaa fi akkamittan nama akkanaa if biraa ari'a. Walaakinnii araakum qawman tajhaluun haa ta'uu an wannin argu yaa ummata kiyya akka isin warra hegeree teessan waan isinitti as deemu hin beyne taatan. Darsiin dhibba lamaa fi kudha lammaffaadhaa hangan. ويا قوم من ينصرني من الله نبي نوح أمة إسات أكجئ يا أمة في أين نمني ناتمسي عذاب ربي جلا نباس إن طردتهم يونا ورنت أمنه كان إسن تفتن if biraa ari'e akka isin narra barbaaddanitti namni azaaba rabbii narraa deebisu hin jiru jechuu afalaa tadakkaruun isin akkana beeytanii hin gorfamtanii yaada bada'arraa hin deebitanii ولا أقول لكم عندي خزائن الله أمس يا أمة خيّة bakkeen rabbiin rizqii irraa namaa hiru na bira jirti an dureessa isiniin hin je'u walaa a'lamu lghayb ammallee an waan dhufaa jiru kan qalbii namaa keessa jiru nan beeka isiniin hin je'u walaa aquulu innii malaka ammallee an malaayikaadha isiniin hin je'u namummaa laaltaniiti an namumaa laaltaniiti gartanii ولا أقول للذين تزدري أعينكم أمس والرئيس أرجى أن تفتنين هنجو ور نت أمني كان نجل ديم هنجو لن يؤتيهم الله خيرا ربين الدنيا آخر أتي خيري إسنين كنو هنجو إسن جالتشيس أجج أكنت فردي يوكا مرتي إسانت قلو الله أعلم بما في أنفسهم ربين waan garaa isaanii keessa jiru ni beeka namuufuu akka yaada isatti waan kennuuf kennaa an namanatti amane gubbuma isaa yookaa waanuma isarraa naa mul'atuun laalaa waan qalbii isaa keessa jiru rabbittin dhiisa isaatu. waan qalbii namaa keessa jiru beeka inni idan an yoonan waanan isiniin hin je'u san je'e yookaa dalage lamina alzaalimiin warra rabbitti balleessee cubbuu dalagerraayi qaaluu yaa nuuhu qad jaadaltanaa jennaanin akki je'aniin yaa nuuh ati nuu moromtee فأكثرت جدالنا مرما يوكا فلما تينيه الدميستي فأتنا بما تعدنا مي وان نون صدا تشفتسن نتفدي عذاب يوكا فرتن إسنت بؤة جتسن نتبوس إن كنت من الصادقين يو ورد أقاد بتراتات waan nuun jettu keessatti qaala jennaanin nabi nuuh akki je'een akki isaanin je'e innamaa ya'tiikum bihi illaahu in shaa'a azaaba yoo kafartan isinitti bu'usan rabbiin takkaa rabbii isin itti kafartan santu yoo fe'e isinitti fida malee anaa mitii. وما أنتم بمعجزين اسم بكا رب جلا اتباتا تكا عذاب إسا جلا اتئيسة هنك أبدا ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم يا أمة خية يونا اسم قرسي اسم أجيل شوف هئي قرسي خية اسم هنفيدو isin hin qajeelchu in kaana allahu yuriidu an yughwiyakum yoo rabbiin kan isin jallisuu fedhe taate waan inni fedhe malee wanni biraa hin taatu huwa rabbukum inni rabbii keessan kan isin uumee garaa haadha keessanii keessatti isin tottooyatee eega dhalattaniis hanga duutanitti waan nyaattanii dhugdanii keessa galtanii ittiin jiraattan isinii godhe wa ilayhi turja'uun kan eega duutanii kaafamtanii gara isaa deeffamtan gaafatam'uu jecha am yaquuluuna aftaraahu kuffaarri kuffaarri makkaa qur'aana kana rabbiin hin buufne muhammadumaatu kijibaan if biraa kaasee dubbate je'anii qul in iftaraytuhu duuba yaa ergamaa kiyya muhammad yoo isaan akkas siin je'an akki jettuun yoon kanin kijiba rabbirra kaayu ta'e sun dilii guddoodha facalayya ijraamii qixaan idilii tiyyaa anumarra jira isin hin gayu isin irraa qulqulluudha وأنا بريء مما تجرمون أنس دلي يوكا شبو إسن دلي دلرا قل قل نمو وانما إفي دلقرا قافتما مالف ندر آبتا جئين وأوحي إلى نوح نبي نوحي برميك آتم أمة إساء karaa rabbitti yaamee duuba dura dhaabbatanii waan inni dhufeen qeebaluu didanitti ergaan rabbirraa ergamtee akki isaan je'ame. أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن يا نوح ummata keetirraa warra tanaan dura sitti amane malee namni biraa sittin amanuu falaa tabta'is hirrifatin hin yaaddayinis bimaa kaanuu yafcaluun waan isaan dalaganiif hin yaaddawin kufriin isaan rabbitti kafaran sirrifachiisin isaan qixaaxu'uuf jiraannaa duuba kan zamana dheeraa bara dhibba sagalii ol gayu isaan keessa taa'ee jiru nama xiqqaa malee itti amanuu dinnaan yaa rabbi ummanni kun kuffaara maleen dhaluu kuffaara lafarraa fixa je'ee nabinuu warra. isatti amanuu didi abaar abaarran rabbiin irraa qeebalee akki je'een wasna cilfulka safiinaa takkaa sanbuuqa tolchi bi'aayuninaa odoo nuti si garruu ammallee si eeynuu wawahyinaa ammallee amrii teenyan takkaa ajaja keenyan tolchi ولا تخاطبني في الذين ظلموا ور كفرسا هم بلس جت نن دبس إنهم مغرقون إسان والربشال لك إمسو ويصنع الفلك دوبة أكستنا بنوح سفينة تلج أتسيني سفينة تلج وكلما مر عليه ملأ من قومه أرمي جرجدان كفارا كان أمة إساه هقا إسا سفينة تلش أرجا تكا إسا سفينة تلشر دبرا هند سخروا منه نتك إيسا دران أن إرجما ربي تجتا أما مخسق أتي deebitee je'aniiti itti koflan. Qoola in taskharuu minnaa hoggaasan nabinuu akki je'een. Yoo isin akkana jettanii kan nutti kofaltan taatan takka nu xiqqeessitan taatan fa'innaa naskharu minkum kamaa taskharuun nutis. isinitti koflu'uu teenya gaafa safiinaa tanaan bishaan jalaa baanee isin bishaanin dhumtan فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه دوب قافس نما عذاب إسا إكيس اتدف بيخ أوف جراتا ويحل عليه عذاب مقيم أما اللي نما عذاب نيوكا قطعان إذا لالمئي اتبؤ بيخ أوف تيسا جئين سن عذاب آخر آتي حتى إذا جاء أمرنا هنجا عذابني يوكا ويتين عذابني ورما كفارا سنتب أجيس وفارة النور بشان بك بالدين اتبوسا إيلو تكاك إباب جلان بركتي نبي نوح سفيناء qopheessuu ture. Qibaabni sun kan hawwaa haadha teenyati. Rabbiin bishaan dhagaa yookaa qibaaba san jalaa bayu alaamaa yookaa akeekaa azaabni bu'uudhati godheef. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين duuba hoggaa bishaan qibaaba san jalaan burqu burquu jalqabe nabinuu hin akki jenne waan lubbuu qabu hundarraa qindii dhala'aa dhiira fuudhii safiina'atti naqe wa ahlaka ammallee warra kee safiinaa yaabbachiise إلا من سبق عليه القول والركيت الرا نما ربين ها بشان بدو جئ دبر سملي وان إني كفري مرت أتهيف سن إلما إسا كان كنعان جأمو أمو إلمان نبي نوح سدين كون سامي في هامي في يافس ammallee beerri isaanii warra safiina'aan bishaan jalaa baye waman aaman ammallee nama sitti amane safiinaa yaabbachiise jenneen wamaa aamana ma'ahu illaa qaliil nama xiqqaa malee nabi nuuhin wajji rabbittin amanne akka gariin je'anitti namni wajji amane dhiira jahaa fi beera isaaniti ammoo gariin akki je'u waliigalli nama safiinaa yaabbatee nama saddeettama cinaan dhiira cinaan dhala kan jaartin nabi nuuhi fi ilmaan isaa sadeen saami fi haami fi yaafisi beerri isaanii jara saddeettammanirraa lakkaawaman darsiin dhibba lamaa وقال اركبوا فيها نبي نوح سفينة جاريف آن سفينة يا بطا جئ والرئيسة أمنه أججه بسم الله مجريها دوب سفينا هقا بشان لفابيه sami'ii bu'ee dachii guutu bishaan gubba'arratti baatee deemte maqaa rabbiitin wa mursaaha ammallee maqaa rabbiitin dhaabbatti akkana jechuun nabi nuuh hoggaa safiinaa deemsisuu fedhe bismillaahi ja'aa numa deemti. yoo dhaabuu fedhe bismillaahi ja'a numa dhaabbatti majireehaa jechuun deemsi isi'ii jechuu mursaahaa jechuun dhaabbatiinsi isiidhaa jechuu inna rabbii lagafuurun rahiim rabbiin kiyya kan namaa araaramee rahmata namaa godhu kan warra bishaan fixesanii wajji nun fixin. وهي تجري بهم في موج كالجبال safiinan sun dambalii bishaanii yookaa bishaan lafa guutee akka gaaratti lafarraa ol ka'e keessa yookaa gubbaa isaanin deemti wanaadaa nuuxun ibnahu nabi nuux hoggaa nama safiinaa yaabbachiisu ilma isaa kan kancaan je'amutti lallabee akki je'een wakaana fi maczilin ilmi isaa hoggaasan safiina arraa fagoo jira yaa bunayya rakkab macanaa yaa ilma kiyya koottuu safiinaa tana nu wajjiin yaabbadhu akka bishaan jalaa baatu walaa takun macal kaafiriin yaabbatuu dhabdee yaabbatuu diddee warra kafaree wajji hin tayin yookaan hafin bishaantu si nyaataa je'een qaala sa'aawii ilaa jabalin yacsimunii min almaa jennaanin akki je'e gaara dheeraa bishaanarraa dhoowwun koraa yookaa dhaqaa bishaan hin sodaadhu je'een qaala laa caasima alyawma min amrillaah jennaan nabi nuux akki ilma isaatiin je'e yaa ilma kiyya wanni ar'a azaaba rabbii jalaa nama baasu kan bishaan namarraa dhoowwu hin jiru illaa man rahima nama rabbiin rahmata godhee fi jalaa baase malee. wa haala baynahuma almawj duuba oduma nabi nuux fi ilmi isaa akkatti walitti dubbatanuu bishaan utaalu kan dambalii je'aniin isaan lamaan jidduu seenee addaan kute yookaa adda baase fakaana min almughraqiin akkasitti ilmi nuux kancaan warra bishaan addunyaa tana guute sun liqimsirraa ta'e waqiila yaa arabbu ibla'ii maa'ak duuba eega bishaan dachi'ii burqee sami'ii dhangala'ee lafa guutee lafa guutee warra safiina arra jiru malee nama kaan lafarraa fixee wanni dachi'iin je'ame. kan rabbiin isi'iin je'e yaa dachii bishaan kee kan si keessaa baye liqimsi duuba liqimsitee bishaan sun lagootii ta'e wayaa samaa'u aqolicii yaa samii bishaan kee qabadhu rooba dhaabe je'een wagiida almaa'u akkasitti bishaan addunyaa guute ir'atee waqudiya al'amru wanni rabbiin fedhe taate wastawat ala aljuudiy hoggaa gaarri juudiyyii je'amu tokko bishaan irraa gaddeebi'ee bishaan irraa gaddeebi'anii mul'atu safiinan duraan bishaanirra olii gaddeemtu gaara sanirra teesse yookaa dhaabbatte gaarri juudiyyii je'amu iraaq biyya muusil je'amtutti dhiyo waqiila bu'udan lilqawmi zaalimiin wanni je'ame warri rabbitti kafare haa baduu rahmata rabbirraa haa fagaatu ونادى نوح ربه فقال نبي نوح هجا إسا في ilma isaa jidduu bishaan seene rabbii isaa yaamee akki je'e rabbi inna bnii min ahlii yaa rabbi ilmi kiyya kan'aan warra kiyya kan nagayan isaan baasa nagayan isaan godha jettee baallama naaseentirraayi wa inna wacdaka alhaq baallamni kee haqaa hin diigamu وأنت أحكم الحاكمين أتي إر جالا تكايو إر بيخا warra haqaan firdii godhuuti ilma kiyya naa dhaqqabi je'ee rabbitti iyyate. قال يا نوح إنه ليس من أهلك جنان الربين أكجئين علمك يكون نمكيكا نجايا بيرايمت إني دينا كيتر هنجر إنه عمل غير صالح إني نما دلقا همتو دلق سيتهم بين ملئ تكا إني دلقا همتو فلا تسألني ما ليس لك به علم تناف جتشا وانهم بين ننقافة ننكدة إني أعظك أن تكون من الجاهلين أن وانهم بين نقافة والروان بين الرا تيؤران سروا وان خدتون هنجين نخدت جنان قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم يا رب وان هم بين سخدت أران ست مجنفتا وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين يو وان همتون الرا أرقمت نا أرارمتي رحمتنا قلوباتي warra khasaaramirraa hin tayaa naa araaramii rahmata naa godhi je'ee nabi nuuh rabbi kadhate darsi قيل يا نوح اهبط بسلام منا نبي نوح ايغا سفينا يا بتي والرئيسا وج امني وجي bishaan jalaa bayee bishaan citee dachiin goggoyde wanni isaan je'ame yaanuuf nagaya keenyan wajji nagaya keenyan wajji safiina arraa bu'i sii wanni si jibbisiisu sittin argame wabarakaatin calayk ammallee sii barakaan itti dhangalaatu safiinaadharraa bu'e wacalaa umamin mimman macak ammallee kan barakaan warra si wajjiin jirurratti jiraattu warri isaa wajji jiru warra safiinaa isaa wajji yaabbate takkaa nama islaamaa hunda وأمم سنمتعهم أمو ورس والجنجر كفار الدنيا الرت أنانيس أوف جيران ثم يمسهم منا عذاب أليم أرم كفارا كان الدنيا الرت أنانيف نسن عذاب نئسان لالسو آخر أت إسان تقؤوف جراته zalaalamii ibidda keessa jiraatu'uun takkaayuu taa'uudhan. Tilka min anbaa'il ghayb qissaan nabi Nuux oduu sirraa fago'ootii nuuxii haa ilayk qur'aana keessatti sii odeessina maa kunta taclamuhaa anta walaa qawmuk qissaa nabi Nuux tana sii fi ummanni keetilleen hin beeytan min qabli haadaa odoo qur'aani sirratti hin bu'in dura fasbir yaa ergamaa kiyya muhammad akka nabi nuux yeroo dheertuu obsetti atis miidhaa ummata keetirratti obsi inna alcaaqibata lilmuttaqiin hegereen gaarin maayyii keessa milkiin ta warra rabbitti amanee rabbi sodaateti kan kufri'ii fi dil irraa fagaatu وإلى عاد أخاهم هودا أمة عاد جأمت أبوليس إساني هود إرجنة عاد والروار رب تهين قبروا قال يا قوم اعبدوا الله nabihuud jara sanitti isa erginaan wanni isaanin je'e yaa orma kiyya tokkummaa rabbii yaadaa dhaga'aa fi mukaan ammallee namaa fi jinni'iin rabbin je'inaa maalakum min ilaahin ghayru rabbii tokkicha isin uume malee rabbiin biraa isiniif hin jiru rabbiin hiriyaa yookaa fakkaataan qabu. إن أنتم إلا مفترون إثن ربي فكاتها قدؤون وان هنجر دليدا ملئ وان جرومت يا قوم لا أسألكم عليه أجرا يا أمة خي دينا ربي إثن برسيس أردت وانا كنا إثنين هنجو يوكا إثن هنكدأ إن أجري إلا على الذي فطرني أجرين يوكا بؤانتيا ونن أن دينا اسم برسيس أردت أرقدو نما برامتي ربي نؤوم الرناجرت فطر جتشون أوم جتشو أفلا تعقلون سي أقلي ألالتني هك أم بيتني ويا قوم استغفروا ربكم يا أمة خية رب اتواك إن ديسو الرا دي بآتا أرار ربي خيسن الربربادتا ثم توبوا إليه دليت إكوهن دئيسا جر إسا دي بآ يرسل السماء عليكم مدرارا يوانا إسنين جئوا تجيسا ربين روب إسني الدميسا ويزدكم قوة إلى قوتكم أما اللي ربين هم إسن كبدن الرتي هري إسني الدميسا ولا تتولوا مجرمين هتأرى جرنجلنا كفر الرتي ضدني نخسارمتني قالوا يا هود ما جئتنا ببينة ربي النبي هود أمة عاد جأمت إرجي ربي اتأمنا جنان أكجأن يا هود وان جترت رجاء أدي ملأتون نتن أفني وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك نتي وان أتجدت جنة وان ربي أتشت إبادو يوكا جبرو تري هن إيفن وما نحن لك بمؤمنين نتي سن أومسن إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء inumaa wanni nuti yaannu wanni nuti jennu waan biraatii miti waan nuti gabbarruutu si balleesse yookaa si galaafate ati isii arrabsinaan takkaa isi'ii fi warra isii ibaadu hamtu'uun dubbannaan qaala isaan akkana jennaan nabi huud akki je'een innii ushhidu allah an rabbin ragaa ifirratti baasaa takkaayuu misikirii godhaa washhaduu isinis ragaa taya أني بريء مما تشركون من دونه أكن أن وان إسن rabbi jettanii rabbii guddaa achitti ibaadanirraa qulqulluu ta'e ragaa taya fakiiduunii jamiican duuba hundi keessan walii gala'aa namii dhu'uu mala baasa'aa takkaa akka itti namiitan laala'aa summa laa tunziruun eega mala naan balleessitan baaftanii qaaxaroo naan qabina'aa namiidha yoo dandeessan an waa takka isinii fi waan isin ibaaddan hin sodaadhu waa takkan le'een na miidhuu hin dandeessanii innii tawakkaltu calallaah an rabbitti irkadhe rabbiitu natiisaadhan quba qabaa rabbii wa rabbikum rabbiin an itti irkadhu rabbii naafi isinillee uumee naafi isinillee qabu maa min daabbatin illaa huwa aakhidun binaasiyatihaa waan lafarra deemu hunda namni dubbii isi'ii harkaa qabu kan nyaachisee obaasu isuma malee nama biraatii miti inna rabbii calaa siraaxin mustaqiim rabbiin kiyya karaa haqaa diriira arra nama kaayee irratti nama ittisa fa'in tawallaw duuba yoo karaa an itti isin yaamu kana qeebaluu diddanii irraa garagaltan فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم يا أمة خية أن رجمانا وانا إسنتين إرجمه دينا ربي إسنت جيس دوب يوك إبلو ددا عذاب ربين إسنت بوسه لفر إسن فتة ويستخلف ربي قوما غيركم ربين كيّا bakka teessan ummata biraa kan dubbii isaa dhagayu fidaa walaa tadurruunahu shay'a isin rabbitti kafaru'uun waa takka rabbin miitan ifuma miitan malee inna rabbii calaa kulli shay'in xafiid rabbiin kiyya kan isinitti na erge kan waa hunda tiisu kan waa hunda quba qabu duuba ummanni nabihuud diinaa rabbii qeebaluu dinnaan rabbiin azaaba itti ergee lafarraa fixe tanaaf jecha rabbiin akki je'e walammaa jaa'a amrunaa hoggaa azaabni yookaa balaan isaan balleessitu dhufte najjaynaa huudan wallaziina aamanuu ma'ahu nabihuudi fi warra isaa wajji rabbitti amane balaa kuffaaratti buutee balleessite jalaa baafne nagaya baafne birahmatin minnaa rahmata goone fi iimaana isaan argachiifnee wanajjaynaahum min cadaabin galiid huudi fi warra isatti amane kan kuma afur gayu azaaba jabaa irraa nagaya isaan baafne وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم أمني يوكا قست آد تن إرمج أنينس والرآية ربي إسانت كفره تكا مرم وعصوا رسله أما اللي ورّا ergamoota rabbii hundatti balleessi wanni rabbiin ummanni aad ergamoota rabbii hundatti balleessan je'eef odoo isaan ergamaa rabbii huud qofatti balleessanii jiranuu ergamaa rabbii tokkotti balleessuun ergamoota isaa hundatti balleessuu je'ama jecha'aafi. ergamaa rabbii tokkotti kafaruun rabbii fi ambiyoota yookaa ergamoota maratti kafaruu je'ama. واتبعوا أمر كل جبار عنيد أمني عاد سن خرا ربي تيسنيتي موتتي إساني ور إف قدسي خرا الرابي جله ياءني جلتني بدا وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة أمني عادسون الدنيا تنرت أبار سندر بمن ويوم القيامة akkasuma guyyaa qiyaama'aatis abaarsan darbaman alaa inna caadan kafaruu rabbahum dhagaya ummanni aadsun wanni badeef isaantu rabbii isaanitti kafaree qananii inni isaanii kenne wallaalanii galata isaa galchuu oolan itti amananii alaa bu'udan licaadin qawmi huud dhagaya ummanni aad rahmata rabbirraa haa fagaatu darsiin dhibba lamaa fi kudha shaneeysoodha وإلى ثمود أخاهم صالحا أمة ثمود جأمت أبليس إساني كان صالح جأم إرجنه قال يا قوم اعبدوا الله إت إرجنان أكجئين يا أمة خية تكما ربي يادا وان برا إستنك إنديسنا مكافي تقا جني ربي أتشتقبرؤون ما لكم من إله غيره ربي توكيتش ملي ربي برا إسنيف هنجرو واني إسنتين رب جأمتو هو أنشأكم من الأرض ربي توكيتش كم بي لفر إسن أومه أباك سن آدم بي إرا أومؤون واستعمركم فيها Rabbiin isa akka dachii jaartanii irra qubattan isin godhee isin qananiise. Fassaqufiruuhu rabbitti waaqindeessuu dhiisa'a araarama irra barbaadaa summa tuubuu ilay eegasii dilii xixiqqoo akka rabbitti waaqindeessuu hin tayin hundarraa. hunda dhiisa'a gara rabbii keessanii deebi'aadha araarama barbaadadha inna rabbii qariibun mujiib rabbiin kiyya dhiyo'oo fagoon jiru ni argaa ni dhagayaa nama gara isaa deebi'e ni dhiyeeysa isaaf araaramaa yaa ummata kiyya gara isaa deebi'aa جئين نبي صالح قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا جنان أكجأنين يا صالح odoo karaa rabbitti nu yaamin dura hayyuu jabaa taatee nu keessatti mul'atu'uuf kajeelamta amma immoo bakka itti si kajeellu hanqattee karaa keenyarraa mayxee mataanuu tayu'uuf hin kajeelamtu nama mataa namaa tayuutu nama ajajaa أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا سي وان أبوتين تين إباد أصنام يوكا تابوتا ibaadu irraa nu dhoowwitaa kun waan nuti sirraan qeeballe waan nuti sirraa qeeballuu miti وإننا لفي شك مما تدعونا إليه إنما نتي وان أتي اتنيام تكنرى شكيك أبنا مريب دينا أتي اتيام تكن شكي يوكا mama nutti darbee shakkii keessa jirraa atuu haqarra jirtu nutti fakkaatta waan itti nu yaamtu kanarraa deebi'i je'aniin qaala yaa qawm jennaanin nabi saalix akki je'een akki ummata isaatin je'e yaa ummata kiyya ara'aytum mee waan agartan naa himaa mee maal jettan in kuntu calaa bayyinatin min rabbii yoon karaa ifaa rabbiin na qajeelcherra jiraadhee wa aataanii minhu rahmatan rahmata isaa naa kenne nabiyyii isaa na godhee isinitti na erge faman yansurunii min allaahi in casaytuhu duuba yoon karaa inni na qajeelche qabatuu dhabee waan isinittiin na erge isinitti geessuu oolee itti dilaayee na qixaaxe eenyu namni isinirraa naa dirmatee qixaaxa rabbii jalaa na baasu namni naa dirmatu hin jiru famaa taziiduunanii gayra taksiir yaa orma kiyya isin waan deemtuuf iisinaan je'uu kanaan waan rabbiin itti na ajaje dhiisi naan je'uudhan khasaaraa yookaa na jallisuu naa idaatan malee waan biraatii miti ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية يا أرمخية أن إرجما ربي أن إرجما ربيتي رجان أن إرجما إسات يؤو قال ربي كنا فذروها تأكل في أرض الله قالت تيتنا هنتكنا إيسا مير ربيتي دتشي رب الرانياتي بشار ربيتي دتشي رب الرأيدي ولا تمسوها بسوء وان هم تؤون اتنقمنا هوراننا أما اللي هنأونا فيأخذكم عذاب قريب يو اتقمتا بلا ددفتوت إسنت بؤا دوبة كأنيتي بشان أدان قودة قيان تكو kan gaala nabi saalih guyyaan tokko kan horii isaaniti haa tayuu qoonni kun isaanitti ulfaatee gaala san ajjeesuu muratanii nama ajjeesu kan qudaar je'aniin itti erganii facaqaruuhaa gaala san ajjeesanii baallama diigan faqaala nabi saalih hoggaa gaalli isaa du'u hoggaa gaalli isaa du'uu argu akki warra ajjeesen je'e tamattacuu fi daarikum thalaasata ayyaam guyyaa sadii qofa nagayaan mana keessan keessa jiraadha eegasii balaan isinitti buuteti dhumtanii akkan tanaan dura isiniin jedhe ذلك وعد غير مكذوب ونن إسنين جئكن قاتروهن كجب سيفمن قياس دين بودا أمون أولتني بيخاجئين فلما جاء أمرنا دوب هقا قيان سدين دبري عذابني خين أرم كفارة تدفو نجينا صالحا والذين آمنوا معه نبي صالح في والرئيس وج أمنه بلا كفارة بوت جلا بلا كفارة بوف نجلا نجابافن برحمة منا رحمة خينا إيمان إساني كننه ومن خزي يومئذ ammallee xiqqeenya guyyaa balaan buutee jalaa nagaya baafne takkaa xiqqeenya guyyaa qiyaama'aa jalaa nagaya baafne jechuu inna rabbaka huwa alqawiy rabbiin kee jabaa waa takka isan injifanne alcaziiz kan warra isatti balleesse qixaaxu وأخذ الذين ظلموا الصيحة ammoo warra rabbitti kafare iyyansi jabaan jibriil itti iyye onnee isaanii baasee lafarraa fixe فأصبحوا في ديارهم جاثمين دوبة سبباء ينسسنيت من إساني keessatti dhumanii jilbaan lafa dhawanii ka'an lam yaghnaw fiihaa ummanni saalih sun dhumuu keessa akkuma waan takkaa tanaan dura manootii isaanii keessan qubatiniiti tayan alaa inna samuuda kafaruu rabbahum dhagaya ummanni samuud rabbii isaanitti kafaranii waan biraa ibaadanii tanaaf jecha balaan itti buutee dhuman alaa bu'udan lisamuud dhagaya ummanni samuud rahmata rabbirraa haa fagaatu darsiin dhibba lamaa fi kudha jahaysoodhaa hangan ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى dhugumaan ergamoonni keenya sadii dhaamsa gammachu'uutiin nabi Ibraahiimitti dhufan. Ergamoonni sadeen Jibriili fi Israafiili Miikaa'iil. Dhaamsi gammachu'uu kan isaan nabi Ibraahiimittiin dhufan nabi Ibraahiimii dulloomen rabbiin ilma sii kenna jechu qaaluu salaama malaayikonni sadeen rabbiin nabi ibraahiimitti erge hoggaa nabi ibraahiim bira gayan irratti salaammatanii nagayaa je'aniin qaala salaamun ee nagaya je'ee nagaya isaan gaafate فما لبث أن جاء بعجل حنيذ دوبة ودوات إكونتا إن بإبراهيم دبتشك عليه فون وادمين اتقفه درخاي نيات داجئين نبي إبراهيم خيسم أوج مليه نيات فلما رأى أيديهم لا تصل إليه nabi Ibraahiim hoggaa harka isaanii kan foonsan hin tuyne argu nakirahum haala isaanii wallaalee wa awjasa minhum khiifa waan hamtu'uun natti dhufan je'ee sodaate maalif namni nyaata kee didu waan hamtuu sitti yaada akkuma namni nyaata kee nyaate hamtuu sitti yaanne. yoo nama gadi galoo ta'e malee. Qaaluu laa takhaf duuba keessummoonni sun nabi Ibraahimii sodaatu garraan hin sodaatin je'aniin. Innaa nuti malaayikaadha hin nyaannu hin dhuynu. Ursilnaa ilaa qawmi luuxu ummata nabi luuxu kan rabbitti kafare. balleessu'uuf ergamne wanni sutuqun jiru hin sodaatin je'aniin wamra'atuhu qaa'ima jaartin nabi ibraahiim saarran hoggaa nabi ibraahiimi fi ormi keessummaa walitti haasa'u achi dhaabbatteeti waan isaan je'an dhaggeeffatti fadaxikat keessummaan hamtu'uun hin dhufnee agarraan takka hubannaan gammaddee kofalte fabasharnaahaa biishaaqa duuba jaartii nabi ibraahim dullattiisan ilma maqaan isaa ishaaq je'amu dhalta yookaa day'uu teessa jennee gammachiifne ومن وراء إسحاق يعقوب أما اللي إيجا إسحاقي إلما إسحاق kan Yaaquub je'amuun gammachiifne ilma ilma is'iitin isii gammachiifne jechuudha. Qaalat yaa waylataa duuba hoggaa malaayikan akkasitti isii gammachiiftu wanni isiin jette ilmo oofii ilmoo ilmo ootiin na gammachiisun waan nama ajaa'ibsu yookaa waan nama dinqu. أألد وأنا عجوز سي أنا أكت دلومت الموت ألا kanin bara sagaltam gaye wahaadhaa baclii shayqoo jaarsi kiyya kunis hunoo nama dullacha bara dhibba gaye akkamitti ilmoon nu jiddu'uu dhalatti inna haadhaa la shay'un cajiib dulloonni lama waa dhaluun waanuma ajaa'ibaatii jettee ajaa'ibde qaaluu atacjabiina min amrillaah jennaan malaa'ikan akki jetteen si dandeeytii rabbiiti ajaa'iba gootaa rabbiin waan fedhe dalagaa wanni isa dadhabsiisun jiru rabbiin aadamuu haadhaa abbaa malee uume ilmoo isin jiddu'uu uumun sin dinqin ilmoo ni argattanii jechuu رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت يا ور إبراهيم رحمتها في بركة ربي إسن الرتها جرات إنه حميد ربين كان أكمرت فارفم مجيد كان خيري يوكا كناه الدمات فلما ذهب عن إبراهيم الروع nabi Ibraahiim hoggaa haala keessummaa beekee sodaan irraa deemtu wajaa'atuhu lbushraa sodaan irraa deemuu qofattin dhaabbanne ilmaan isa gammachiisun isaa dhufte ammallee malaayikonni kun ummata nabi Luut balleessu'uuf deemanii beeku. يجادلنا في قوم لوط كأيت نبي إبراهيم أمة لوط جتة إرجموت خينيا إرجموت خينيا سنتي دبي ديبسي أكجئين أمة لوط كان ور ربتي أمني دبي سدي تكا بيا مؤمني تك kan akka nabi luut keessa jiru balleessu'uu deemtanii ammoo malaayikonni sadeen lakkii je'aniin inna ibraahiima la haliim nabi ibraahiim wanni malaayikaa waan deemaniifirraa oolchuu fedheef isaatu nama obsa qabu. kan nagayaan nama hunda wajjiin jiraatu kan qixaaxan namatti hin jarjarre odoo kaafirallee taate nabi muhammad akki je'an wanni rabbiin nabi ibraahimii dhaame yaa ibraahiim nama hundaa wajji haala tolfadhu odoo kaafiraan wajjillee taate akka bakka. warri rabbiif qulqullaaye seenu seentu tanaaf ummata luuxif nabi ibraahiim naye awwaahun ammas haala nabi ibraahiimirraa aah jechuu aah jechuu heddummeeysa yoo wanni gaariin rabbitti isa dhiyeeysitu isa dabarte aah maalifan dalaguu oole je'e. Muniib ammas nabi Ibraahiim kan hoggaa mara gara rabbii deebi'u duuba nabi Ibraahiim malaayika'aan ummata luuxu hin balleessina'aa dhiisaa jennaan akki jetteen malaayikan akki jetteen yaa Ibraahiimu a'rid an haadhaa. yaa Ibraahiim waan jetturraa dhaabbadhu innahu qad jaa'a amru rabbik ajajni biyya luut balleessu'u rabbii keetirraa dhufee kadha'aa fi magantaan irraan deebiftu وإنهم آتيهم عذاب غير مردود warra biyya sanii azaaba isaanirraan deeffamneetu itti dhufaa je'aniin nabi luut ilma obboleessa nabi ibraahiimi darsiin dhibba lamaa fi ولما جاءت رسلنا لوطا hoggaa ergamoonni keenya sadeen jibriili fi miikaa'ilii fi israafiil nabi luuxitti dhufan ummata isatti kafare balleessu'uuf jecha sii'a bihim dhufa isaanitii jecha rifate maaliif malaayikonni nabi luuxitti dhufe sun. suuraa joollee dhiiraa babbareeddu'uutiin dhufanii nama isaan see ummanni isaa kuffaarri dhalaa dhiisee dhiiratti gara galee waan dhala'atti dalagamu dhiiratti dalagu orma keessummaa na harkatti tuqa je'eeti sodaatee rifate. وضاق بهم زرعا أكا إسان قلت أبي إساني جئي ركته وقال هذا يوم عصيب قيان كن قيا هما يوكا جبأ جئ وجاءه قومه يهرعون إليه دوب أرم كفارا أمتنا بلوط إرا كيسمان إسات أفتيت أجينيا ori'aadhaa itti dhufan waan hamtuu keessummaa isatti dalaguu jecha ومن قبل كانوا يعملون السيئات مالف إسان سنمدرا وان همتو إيرت دلقو ترا وان همتون إسان دلقا ألا إيسني إيرا بك ألا بوفتو kan nabi luut irraa dhoowwuu ture. قال يا قوم هؤلاء بناتي دوبا هقا إسان أوريآتا خيسما إسات أفن نبلوت أكجئين يا جرن يو كان fuudhatti haajamtan taatan kunoo dubra kiyya fuudha hunna axharu lakum isi'iitu isiniif qulqullu'uu yookaa gayaa wanni rabbiin dhiiraf uume dhala'a dhiiraa miti yoo feetan dubra kiyya fudhadha fattaqu allaha rabbi sodaadha'a hamtuu dhiisa walaa tukzuuni fi dayfii keessummaa tiyya tuyxanii nan qaanessinaa alaysa minkum rajulun rashiid si namni haqa qabatee waan hamtu irraa of dhoowwee nama birallee dhoowwu isin keessan jiruu je'een قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق jennaan akki je'aniin yaa luux akka nuti dubra keetittin haajamne beeytee jirta wa'innaka lataclamu maa nuriid akkasuma ati waan nuti feenu ni beeytaa sun dhalaa dhiifnee dhiiratti dhaqu'uu maalif akkana jetta je'aniin qaala law anna lii bikum quwwa jennaanin nabi luux akki je'een odoodhan silaa humna keessummaa tiyyarraa isin deebisuun takkaa isin dhoowwun qabaadhe aw aawii ilaa ruknin shadiid takkaa odoodhan nama jabaa itti irkadhu qabaadhe silaa natti roorrisu'uu hin dhuftan je'ee rakkatee akka tayu dhabe. keessummaa isaa akka orma badaasan jalaa itti baasu wallaalee qaaluu yaa luuxu innaa rusulu rabbik keessummaan nabi luuxu hoggaa isaa rakkatu agartu akki jetteen yaa luuxu nuti ergamoota rabbiiti kuffaara takkaa orma kuffaaraa balleessu'uuf rabbiin nu erge homaan sodaatin lan yasiluu ileyk ormi kuffaaraa hamtu'uun sii fi keessummaa teetillee tuquun dandayanii nuutu karaa isaan jalaa itti baatu si garsiisa fa'asri bi'ahlika biqixcin min alleyl kanaaf jecha halkan keessa warra keeti fi warra sitti amanee wajji biyya tanaa bayaa azaabatu yookaa bala'aatu warra biyya sanatti bu'aa walaa yaltafit minkum ahad nam tokkolleen isinirraa if duuban mil'atin akka balaa biyya tanatti buutu argee hirrifanne illa mro'atak jaartii tee yoo taate malee innahu musiibuhaa maa asaabahum isii balaan warra biyyatti buutu isii tuyxii waan isiin hamtuu isaan dalaganirraa qooda qabduuf inna mawcidahum الصبح waytiin balaan isaanitti buutu barii sa'a hoggaasan azaabni isaanitti bu'ee dhuman alaysa subxu biqariib bariisan dhiyo'oo mitii hin tursiifatinaa wannumti as deemu hundi dhiyo'oo falammaa jaa'a amrunaa duuba hoggaa waytiin azaaba keenyaa geessu takkaa dhuftu jacalnaa caaliyahaa saafilahaa dachii garaan galchine jibriil waan ganda biyya sanii ta'e hunda goflaa yookaa kooluu jala kaayee buqqisee gaggombisee gubbaa jala godhee jala gubbaa godhee isaan awwaale. وأمطرنا عليها حجارة من سجيل ammallee dhagaa biyya sanitti roobsine dhagaa bordoda ibiddarraa tolfame takka bilcheeffamerraa ta'e manduud dhagaa wal jala itti bu'u yookaa itti roobu musawwamatan dhagaa milikkata yookaa asxaa qabu kan dhagaa hundarratti maqaan nama inni itti darbamuu katabame cinda rabbik kan bakka rabbiin kee itti uumee ol kaayetti qopheeffamee ture wamaa hiya min alzaalimiina bibaciid dhagaan ibiddaa kan akkanatti qopheeffamee jiru warra rabbitti dilaayirraa fagoon jiru duuba warra rabbitti kafare kan nabiluut itti ergame san rabbiin malaayikaa itti ergee warra biyya jiru hunda dachii garaan galchee awwaalee warra biyya sanii kan diida yookaa imaltuu jiru hoggaa isaan galan dhagaa ibiddaa itti roobsee. lafarraa isaan fixe ummanni hundi dilii yookaa cubbuu beekameen kan sababaa sanii je'ee rabbiin isaan balleesse qaba diliin ummanni luut badeen dhiira bakka dhala'aa buufatanii itti ida'amu duuba warri karaa isaanii dhufe hundi. akkuma isaan badanitti badu'uu taa'a darsiin dhibba la وإلى مدين أخاهم شعيبا أمة مدين جأمت أبوليس إساني كان شعيب جأمو إرجني جرة أكا خرا جل إسان كيس جرن الرا إسان ديبسي خرا ربي إسان أجيلتف قال duuba isaanii rabbitti waaqindeessutti kan haqa namaa nyaatutti dhaqee takkaa dhufee akki je'een yaa qawmi icbudullah yaa ummata kiyya tokkummaa rabbii yaada isa malee waan biraa gabbaruu dhiisa maa lakum min ilaahin ghayru isa malee rabbii biraa hin qabdanii wanni isan tayin rabbin je'amtu ولا تنقصوا المكيال والميزان هجا وانا ما سفرتا يوكا ميزانتا دران إرئسنا إني أراكم بخير أكا ربين إسن قوبسي إسن اتبل إسن إسن أرقى وانك أبدا وانا ما نيات أرى إسن دروم ستي وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط أن ونن إسني صداد عذاب قيا إسنت مرسي لفر إسن فت كان نمتك إسن الرا جلام بانه تناف جتشا إف إيجا ويا قوم أوفوا المكيال يا أمة خي هقا وسفرتن guutaa wal miizaana bilqist hoggaa waa miizaantanis guutaa qixxumma'aan walaa tabkhasu nnaasa ashyaa'ahum waan namaa duraan ir'isinaa walaa tacsaw fil ardi mufsidiin dachiin balleessinaa nama ajjeesu'uun horii namaa hatu'uun yookaa saamu'uun nama sodaachisu'uun baqiyatullahi khayrun lakum in kuntum mu'miniin waan rabbiin isinii kenne tan eega waan namaa guutanii ifirraa kennitanii isinii hafuutu irra isinii caala yoo kan rabbitti amantan taatan وما أنا عليكم بحفيظ أن دل إرى إسن إيغو هندن ديو هاتيو إسنيهمي إف إيغا أك أذاب جلا نجايا باتا نبي شعيب صلاة الدميس هقا مالف صلاة الدميس تجأنين واني إسان جئوا صلاني waan hamtu irraa nama dhoowwitii waan gaar itti nama kaafti ja'aan qooluu duuba nabi shucaybi akkas jennaan akki je'aniin yaa shucayb أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا يا شعيب سي صلانك نتي وان أبوت تينيا gabbartu mukaa dhagaa guddisuu dhiisuutti si ajajaa aw an nafcala fi amwaalinaa maa nashaa'u takkaa nuti waan feene horii keenyatti dalaguu dhiisuutti salaanni kee si ajajaa innaka la anta alxaliimu arrashiid ati nama obsa qabu qajeela'aa hayyee je'aniin isa xiqqeessu jecha takkaa ma'anaan isaa ati gowwaa jechuu qoola isaan akkas jennaan nabi shucaybi akki je'een yaa qawm yaa ummata ki ara'aytum ni beeytanii meenaa odeeysa إن كنت على بينة من ربي yoon karaa rabbii ifa irra jiraadhee sun beekumsaa fi nabiyyummaa isaa kennu'u warazaqanii minhu rizqan hasanaa horii gaarii hayni namaa keessan jirre naa kennu duuba sanumaa wajji waan inni itti na ajaje karaa haqaa isin qajeelchuu dhiisee haqa namaa nyaatun narraa bareedaa wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum anhu an karaa haqaa kan itti isin gorsu dhiisee isin jalaa maqee waan hamtuu irraa isin dhoowwu dalaguun qabu takkaayuu hin fedhe. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت an hangan dandayu karaa gaarii isin qajeelchuu malee waan biraa hin fedhu وما توفيقي إلا بالله waan gaarii na qunnamsiisun rabbuma khiyyaani malee nama biraati ni miti gargaarsa isaati malee karaa biraati ni miti عليه توكلت isumattin irkadhe وإليه أنيب wa hayyuufu garuma isaatan deebi'a haala gammachuuti fi haala rifachuutti illee ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح يا أمة خي diddaa xiyyaa deemuun keessan diddaa xiyyaa deemuun waanin isiniin je'u dhagayuu diduun azaaba isinittin fidin sababaa sanii je'ee azaabni yookaa balaan rabbirraa isinittin bu'in balaan akka ummata nabi nuux warra kafaretti buutee lafarraa fixxe sun. bishaan dachi'ii sami'ii itti gallakkisu'u aw qawma huud takkaa balaan akka balaa ummata nabi huuditti buutee isinitti hin bu'in qilleensa isinitti gadhiisee takkaa ergee aw qawma saalix takkaa balaa akka balaa ummata saalixitti buuse isinitti hin buusin. dachii isiniin sossoosee wamaa qawmu luuxin minkum bibaciid balaan ummata luuxitti buute sababaa isaan nabi luux dhagayuu didaniif isinirraa fago'oo miti biyyaan walitti dhiyaattan akkuma zamanni isa keessa dachiin isaanin gara galtee dhuman. isinitti dhiyaatu duuba haalli keessan akkuma haala ummata dubbii ergamoota rabbii dhagayuu didee balaan itti buuteti akka nagaya baatan dubbii tiyya dhagayaa واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه rabbii keessanirra araara barbaadaa gara isaa deebi'a إن ربي رحيم rabbiin kiyya warra gara isaa deebi'eef rahmata godhaa rahmata isarra barbaadaa ودود ammallee rabbiin kiyya warra baallama guutu warra baallama isaa guutee tole ni jaalata waan jaalala isaa isinii fidu dalaga sun waanin itti isin yaamu rabbii tokkichatti amana waan saffartanii fi waan miizaantan namaa guutaa darsiin dhibba lamaa fi kudha sayleysu oo hangan qaaluu yaa shucayb ummanni madiyan kan rabbiin nabi shucayb itti erge inni yaa ummata kiyya rabbi malee waan biraatiin rabbin je'inaa waan namaa saffartan yookaa miizaantan hin ir'isinaa waan hamtuu dalaydanii lafan balleessinaa je'ee isaan gorsinaan akki je'aniin maa nafqahu kasiiran mimmaa taquul yaa shucayb irra hedduun waan ati nuun jettu nuun galu dhugaata yullee yaannu wa innaa lanarooka fiinaa daciifa inumaa nuti akka ati nu keessatti akka ati nu biratti nama laafaa waan je'u bakkaan gayuu hin dandeenye taate si agar ولولا رهطك لرجمناك يا شعيب odoo gosti tee nu wajji jiraatuu baattee karaa keenya qabattee silaa dhagaa'aan si tumna dhagaa'aan si tumneeti si ajjeefna haa ta'uu kabajaa gosateetii tan diinaa keenyarra jirtuuf si dhabna takkaa si dhiifna وما أنت علينا بعزيز أتي نبرت قتي تكلين أبدو تن إسئي جنة إفكيست إسئيف نف قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله جنان نبي شعيب أكجئين يا أمتخي وستيات رب الرّ إسنت جبدؤوا واتخذتموه وراءكم ظهريا كان ربي قدا إرام فتني أكوان إفدوبت دربتني قوتا وان برات رب جتني عبادني ربي إسنتنا إرج صداتو إفتني وان إسنين جئوا qeebaluu diddanii natti roorriftanii inna rabbii bimaa ta'maluuna muhiit rabbiin kiyya waan isin dalaydan hundani beekaa isin qixaaxa ويا قوم اعملوا على مكانتكم يا أمتخي إيجوان أن اتئسيام إيهمود الدني هالما إسن إرت جرتنين dalagaa badduu itti fufa'aa dalagaa innii caamilun anis haaluman irratti jiruunan dalagaa سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه دوبة نما نافي إسنرا عذاب إستك إيس اتقفؤوا تاؤ بيقؤوف جراتني ومن هو كاذب akkasuma nama nu lamaanirraa dhugaa dubbatuu fi nama kijibaa adda baasuu teessanii wartaqibuu waan isinitti argamu taa'u eega innii ma'akum raqiib anis isinii wajjin baduu keessan eega walammaa jaa'a amrunaa duuba hoggaa azaabni keenya كان ور كفر بل سدوفه نجينا شعيبا والذين آمنوا معه نبي شعيب في ور إسا وج أمنه عذاب سنجلا نجيا بافنه برحمة منا رحمة خينيا وأخذت الذين ظلموا الصيحة أمو ور ربتي كفره إيانس جبريل إتئيه إسان fuudhee takkaayuu fuutee fa'asbahuu fi diyaarihim jaasimiin manootii isaanii keessatti lafa dhadhawanii dhumanii dhabaman ka'an lam yaqnaw fiihaa lafarraa dhabamuu keessa akka waan biyya isaanii keessa yookaa manootii isaanii keessa takkaan jiraatiniiti tayan ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود أمني مدين كان شعيب أمنوا ددي كفر رحمتا في نجايا رب الراء هافقاتو أكا أمني ثمود كان نبي صالح كفر رحمتا في نجايا الراء فقاتتي ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين رجمان نبي موسى معجزة في إر ملأتؤون إرجناجرة إلى فرعون وملئه فرعون في فرعون موتي مصرات في أمة إستي أك خرار بت إسا يا مؤوف جتش فاتبعوا أمر فرعون duuba ummanni fir'aawnaa dubbii ergamaa rabbii nabi Muusa'aa dhagayuu dhiisaniiti waan fir'aawna je'u jala deemanii kafaran wamaa amru fir'aawna birashiid karaan fir'aawna itti isaan yaamu karaa qajeela'aa miti karaa badaa bakka hamtu'utti isaan geessu maalif يقدم قومه يوم القيامة فرعون قياك يا ماء أمة إساء درب إيتي كان إسان إسا هردفا فأوردهم النار إبد أذابا إسان سينسسة وبئس الورد المورود يا همين يبك إسان سينسف منيس إبدا وأتبعوا في هذه لعنة fir'aawna fi ummanni isaa addunyaa tana keessatti abaarsan darbamaniiti baharitti dhumanii jiran wayawma alqiyaama akkasuma guyyaa qiyaama'aatis abaarsan darbamanii ibidda seensifaman bi'sa rifdul marfuud yaa hammeenya kennaa isaan kennamanii sun ibiddaa darsiin dhibba lama ذلك والنسي دبني دبرسني تندبين بنوح في أمة إسات في إرجموت إسبود الأفي في أمة إسان التررات من أنباء القرى أدو بيوتتي في أدو والربيوتا سدور دبريت والربيوتا سدور دبريت نقصه عليك oduu biyya saniiti siif odeessina minhaa qaa'imun biyyoota siif odeessinirraa biyya hanga ammaa jirtuutu jira kan namni isi'ii dhumee araddaan isaanii duwwaan hafte wahasiid ammallee biyyoota sanirraa biyya namni isi'ii dhumee kan araddaan isaanii hin hafintu jira. وما ظلمناهم أمة دلي ملي إسانهم فنئه ولكن ظلموا أنفسهم هاتيو إسانت وان إسان بليس دلقؤون إفميئه أك إسان بليسنو إفقئ ملي فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء duuba wanni isaan rabbii achitti rabbi ja'anii gabbaran waa takka isaanii hin tarre badii isaanirraa hin deebifne lammaa jaa'a amru rabbik hoggaa azaabni rabbii keetii kan isaan balleessu itti dhufe wamaa zaaduuhum ghayra tatbiib wanni isaan rabbii achitti ibaadan خسارة ملي وان برا إسانيهن إدانه وكذلك أخذ ربك كتان ربي خيتي أكس إذا أخذ القرى وهي ظالمة هقا بيوت دلي دليد بليس إن أخذه أليم شديد كتان إسا كان أكان نملالس كان أكان همآت إن في ذلك لآية قصة أنبيوتا تنسيف أديس نكيسة قرسات جرة لمن خاف عذاب الآخرة نما عذاب آخرة صداتف مالف عذاب آخرة عذاب الدنيا الرأكان جباتا ذلك عذاب آخر آسن يوم مجموع له الناس قيا نمن هندي إسا كيست ولتك أبم جلق أبم سن قيا قيام آتي وذلك يوم مشهود قيان قيام آس قيا نمن هم آفي قار إسا كيست أرقم قافتم وجج وما نؤخره إلا لأجل معدود عذاب قياك يا مآسا ويتي بكمتو إسا أبمتيت هن جين إيف ملي وام براتي أرم كفار الرابودا آنس يوم يأتي قيانك يا مآس رفاف تاء قافة رفه لا تكلم نفس إلا بإذنه نم تقلين يا ربين إيه هميف ملئ وتكا دبته فمنهم شقي جافسا نمني بكلمت بيا تكو نما خسارم كان إبدهك أقلت ور زلالمي إتآتم جتشو وسعيد kan lammeeysa'a nama milkaaye kan jannata haqa godhate warra qanani'u jechuu فأما الذين شقوا دوب نمني ربهم بديء التمره كان قطعت أمو ففي النار إبدنك أمن لهم فيها زفير إبد كيستي قوق إبدا jahannam qooqa ibiddaa jabdu'uutu isaan eeggata washahiiq ammallee qooqa ibiddaa tan shahiiq je'amtuutu isaan eeggata zafiir jechuun hafuura duraa kan ibiddi baafatu shahiiq jechuun hafuura boodaa kan inni deeffatu fakkeessa'aaf iyyansi harre'ee kan hafuurri afaanii bayu fidu zafiir je'ama ammoo kan hafuurri gar'atti gaddeebi'u fidu shahiiq je'ama ibiddi jahannamis akkas خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض جر إبد سينس وان دتشئي في سمين آخر آجرتون ibidda san keessaa hin bayan ibiddumaan qixaaxamanii. Illaa maa shaa'a rabbuk hanga rabbiin kee fedhe yoo taate malee kan qixaaxa ibiddarraa qixaaxa biratti siifaman. Inna rabbaka faccaalun limaa yuriid rabbiin kee waan fedhe dalagaa namni dura dhaabbatu hin jiru. وأما الذين سعدوا أمو ور ربين أنني إساني دبرس ففي الجنة خالدين فيها جنة كيستك أنني أن زلالمي كيستا أن ما دامت السماوات والأرض وان دتشئي في سمين آخر آجرتون إلا ما شاء ربك hanga rabbiin kee fedhe yoo taate malee jannataan qanani'an cataa'an ghayra majzuuz qananii kennaan isi'ii addaan hin cinneen qanani'an darsiin dhibba lamaa fi فلا تك في مرية يا إرجما في محمد شكي هنقئن ammallee hin mamin shakkiin qalbii tee keessan hin bu'in mimmaa yacbudu haa'ulaa asnaamni yookaa taabonni takka wanni kuffaarri makkaa kun rabbi je'ee ibaadu takkaa gabbaru azaabatti isaan seensisaa hin shakkin isaan akkuma warri rabbii achitti sanama yookaan taabota gabbaru kan isaan dura dabre kan siif odeessine azaabamutti takkaa qixaaxamutti azaabamanii takkaayuu qixaaxamanii. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل ور أما سنما يوكا تابوتا جبرو يوكا إبادو akkuma abbootin isaanii isaan dura sanama ibaaduu turtetti ibaadan malee akka biraatii miti takkaa waanuma isaan gabbaran gabbaran haalli isaanii akkuma tokkicha duuba akkuma abbootin isaanii warra sanama ibaadu san abbootii isaanii warra sanama yookaa taabota ibaadu san lafarraa fin'etti isaanis fin'aa yookaa qixaan'aa hin shakkin وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص نتي قود إساني كان عذابا دران إرئفنو قوتو كنناف أكما أمة إسان در دبري كننتي ولقد آتينا موسى الكتاب أقمان نبي موسى آف كتاب توراة جأمو كنناجرة فاختلف فيه duuba ummanni isaa isa keessatti wal dhaban gariin isaanii itti amanee gariin isaanii itti kafaree akkuma qur'aana keessatti ummanni kee wal dhabe gariin dhugoomsee gariin kijibsiisee. ولولا كلمة سبقت من ربك قدو ربك أرم كفارة عذاب هنجرجر سيسو هنجرجر سو بودن إسانك إتعات أجئي دبر سوباته لقضي بينهم سلا فردين إسان جد أتقل أمتاتي ور كفر بلان اتي buuti takka balaa itti buufnee lafarraa fin'ee warra amane qofa hambifna haa tayuu waan rabbiin akkasitti if qabsiiseef warri kafare lafarratti hafe wa'innahum lafii shakkin minhu muriib ummanni kuffaaraa ummanni kuffaaraa sun azaaba itti dhufu uutaa'urraa shakkii qaban takkaa kuffaarri qur'aana ni shakkaa ittin amanan jechu wa'inna kullan duuba warra qur'aanatti amanee fi takkaa amanuu fi warra itti kafare mara lammaa rabbiinan siif kafadhaa ليوفينهم ربك أعمالهم ربينك جزاء دلقا إساني إسانف قلشة كان أمن جنة سينسسي كان كفر إبد سينسسي إنه بما يعملون خبير ربين وان إسان دلقا هند خيس بيخة إني كان واتكّ isarraan dhokanne rabbiin eega warra dur kan karaa rabbirraa jallate akka ta'e nabi muhammadiif odeesse akki je'ee nabi muhammadii fi ummata isaatii dhaame fastaqim kamaa umirta yaa ergamaa fiyya muhammad karaa rabbirraa maqinii akka inni si qajeelchetti أجيلي ومن تاب معك ورست أمنس أك ربين إسان أجيل شتي هات أجيلو شريعة ربي إيقتا جتشو ولا تطغوا شريعة ربي الرام بينا وان إني اتئس أججي ددني إنه بما تعملون بصير inni rabbiin waan isin dalagdan hunda ni argaa jazaa isiniif galchaa yookaa irraa isin gaafataa beeka walaa tarkanuu ila alladhiina zalamuu warra dilii yookaa cubbuu dalagu wajjin dhaabbatinaa inilleen gargaarinaa fatamassakumu nnaaru yoo diddanii wajjiin dhaabbattanii waan isaan dalagan jaalattan ibidda azaabatu isin tuqaa beekaa wamaa lakum min duunillaahi min awliyaa nama rabbin tayin kan azaaba rabbii isinirraa dhoowwu hin argattanii ibiddi isin tuqaa ثم لا تنصرون دوبة نما اسني درمته عذاب جلا اسم باسو هن أبدني ربي خيسا صداد أآ أجيلا وان إني دلقا جئ دليدني وان إني إرا اسن أو ورا أو ومؤون درس وأقم الصلاة طرفي النهار yaa gabricha kiyya salaati maddii lamaan guyya'aa hunda maddiin yookaa moggaan lamaan guyya'aa tokko waan odoo aduun gama dhiyaa yookaa gama lixaa hin deebi'in dura jiru salaanni isii keessatti salaatamu salaata subhi'iiti kan hoggaa guyyaan jalaan ifu raka'aa lama salaatan ammoo moggaan guyya'aatuun waan eega aduun gara dhiyaa deebite eega orra'aatii jiru salaanni waytii tana keessatti salaatamtu takkaa salaatamu salaata zuhri'iiti fi salaata asri'iiti كان ركعاء أفر أفر صلاة وزلفا من الليل أمس هل كان الرايس جمع إيتي أس إيات كيستي صلاتي صلاني هل كان جمع إيتي أس إيات كيستي صلاتمتو تكا صلاة مغربا في صلاة إشائيلتي معناه كان هل كان يقول كيستي salaata shan salaati jechuu salaanni shanan rabbiin utubaa islaamaa godhee wajjabsiise subhiidha fi zuhri'ii asri'ii magribaa ishaa'iidha إن الحسنات يذهبن السيئات صلان شننتن دلين مرة ديم سفت نبي محمد أكجأن salaanni shanan akka laga bishaan mi'aaya'a kan hulaa tokkoo keessanii dura yaa'u kan hoggaa shan bu'ee itti dhiqatu mee xuriin wahi irratti haftii akkasi nama salaata shanan salaatus diliin irratti hin haftu akkasuma namni. waan hamtuu dalagee dilaaye yoo waan gaarii rabbiin jaalatu dalage wanni gaariin inni dalage sun dilii waan hamtuu inni dalageeti irraa haxxe tanaaf jecha namni wanni hamtuun irraa argamte daddafee waan gaarii dalagu zaalika. wanni isinii dubbanne sun zikroo gorsa yaadanna lizaakiriin warra gorfamuuf wasbir obsa qabaadhu obsi sadii tokko waan rabbiin itti nama ajaje irratti obsanii dalagu lammeeysan waan rabbiin irraa nama dhoowwe irraa obsanii dhiisu sadeeysan waan rabbiin namatti buuse jaalatanii irratti obsanii dalagaa tolchu فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ربين قالت يوكا ثواب ور دلقا ثاني تلشي دلقو درام بلسو قوتوك النافي فلولا كان من القرون من قبلكم أدو والرئيس در دبر كالربين لفر فتر أولو بقية warri diinaa isaanii qabatee itti dalagu yanhawna an ilfasaadi fi lard kanneen dachii balleessu irraa namaa fi ifillee dhoowwan odoo jiraatanii silaa hin badan haa tayuu warri akkasii isaan keessan jiru tanaaf badan illaa qaliilan mimman anjaynaa minhum nama gabaabaa yookaa xiqqaa malee kan sababaa isaan waan hamtu irraa nama dhoowwaniif jecha badii jalaa isaan baafne واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه أمو ور إسان الرا وان همتو دلقؤون رب التدلاي وان إسان أنا نيفنه كان نفسين إساني جالت جل ديمنيتي وان ربين اتئيام إيساني بدن وكانوا مجرمين إسان warra rabbitti kafaree karaa rabbirraa ba'e ma'anaan kanaa warri karaa gaarii deemee waan hamtu irraa nama dhoowwe addunyaa aakhiraatti nagaya ba'e ammoo warri karaa hamaa deemee waan hamtu irraa nama dhoowwin addunyaa aakhiraatti نبد جتشو وما كان ربك ليهلك القرى بظلم ربينك بيوتا تكا ور بيوتا اترورسؤون هم بلسوا وأهلها مصلحون odoo warri biyyoota sanii rabbitti amanee waa tolchuu kan waan hamtuu dalaganii rabbiin balaa isaanitti buusuu haqan godhatin akkanumaan rabbiin isaan hin balleessu rabbiin yoo biyya takka balleesse warruma biyya saniititu rabbii fi namatti balleessee if galaafate ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ربين كي أدو فدي nama hunda diinaa tokkorratti walitti galcha takkaayuu walitti qaba haa tayuu rabbiin san hin feene walaa yazaaluuna mukhtalifiin tanaaf jecha waan diina'aa keessatti wal dhabuun oolan wal dhabu irraan deeman illaa man raxima rabbuka warra rabbiin kee rahmata godhee fi haqarratti walii galan malee haqa isaan jaalachiisee maraxatanii walidhaalika khalaqahum rabbiin nama hunda haruma isaan irratti jiranii jecha uume maalif rabbiin nama hunda waan inni tayu'uu taa'u wal didda'aa fi wal taya isaa beeketi takkaa beeketuma waanuma inni tayu'uu deemuuf uume tanaaf namni wal dhabu irraa hin deemne watammat kalimatu rabbika jechi rabbii keetii guutame rabbiin waan je'e je'ee dabarse sun لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين ور نما في جن إذا ربت دلاينا إبد جهنم قوت جئي خختوءا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل قساء إرجموت ربي شفه sitti odeessina maa nusabbitu bihii fu'aadak waan qalbii teetin si jabeessinu takkaa siin qabbaneessinu akka hoggaa waan obboleeyyan kee ergamoota rabbii kan si dura ergametti argame dhageessee obsa'i da'attuuf wajaa'aka fi haadhihi alhaqq oduu yookaa qissaa siif odeessine tana keessatti haqaatu siif dhufe wamawcidatun ammallee gorsaatu dhufe wadhikroo yaadachiisatu dhufe lilmu'miniin warra amaneef isaantu waan rabbiin ji'uunirraa bu'aa argataa وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم ور ربت أمنين أكجت وان اتقفؤوا جراتنيف هالما اتجرتنت دلقا جئين وان إسان اتقفا عذابا إنا عاملون نتس وان اتقفا جران وان itti dhufaa jirruuf dalaynaa sun jannataa wantaziruu waan nutti bu'u yookaa argamu eegaa waan gaarii malee wanni hamtuun nuttin argamtu innaa muntaziruun nutis waan isinitti bu'uudhaa taa'u eeynaa sharrii malee khayrin isinittin buutu ولله غيب السماوات والأرض والنسمئي في دتشي كيست أوكاته هندي كان ربيتي واتك إسران أختو قبك أبا وإليه يرجع الأمر كله وان هندي جرى إساتي ديبتي كان تولي جنتك كان هماته كتاب فاعبده وتوكل عليه اسم عبادي وهيوفو اسمت إركده اسمات سيف جايا وما ربك بغافل عما تعملون ربينك وان اسن دليدا هند قبل أبا هندجتو إرا اسن قافت أوتاء درسين أديت